Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo siinii jirra. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmiyaa waltii islaamaa isiniif dhiheessina. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي فتوتا تلفزيون نور الهدى سجنتا رقيتش سنادا قافي ديبسا إذن ربيتين اتسنة جودا قافي قافة ميف ديبسا يجو قافتو وانجتو مكان كياناتو قاشا جرامات واجز دوبا نمالما والجالة نيت نمالما نجالتا lameen irra tokko akkaan na jaalataa jette tokko haala na jaalateet tokko diin beekaa jette diin barate tokko ammoo diin hin beeku garuu waan beeku itti dalagaa jette طيب kam naafiltanii jette haqiiqatan filmaanni gartee gama shari'aati shakkii takkaan malitti lafa jira nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe man taradawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يرو إسن التروفة نمني إسن دين إسا جالتني في نمني إسن حال إسا جالت يرو إسن التروفة اتهرم سيسا دهاج نمني سيقافة سن جرى لمن سنرى كم دين إسا جالتما كم حال إسا جالتما جت إجاقتيك عبد اللالتي نموت بروتس مري أجيستي narraa laalaa jettee waan ofii irra hin gahinis karaa nama amanamaatiin jechuun hubachuun ni danda'ama jechuudha. Nabiin keenya dhiiras kadiin qabu nuuf dhaame intala teenya itti heerumsiisu. Dubartiin lehoo akkasuma tadiinii qabdu nuuf dhaame far bizaati diin tadiinii qabdu milkaawii jedhe. Wa illaa taribati yadaa akka jedhu harki kee lafatti hamaxxantu yaa abaa hureeraa jedhanii bara. yoo intala diin qabdu hin filatin harki lafa si hamaxanu. Diinidha jechuun maal jechuudha? Diini jechuun barachuu, diini jechuun hubachuu, diini jechuun itti hojjetu. Naam. Namni tokko osoo hin baratin wayitti hojjechuun hin argamu. Osoo hin beekin, osoo hin dhagahin. Namni waan tokkotti hojjechuudhaaf dura beekomsi dabruu qaba. dura beekomsi dabruu qaba. Akkuma waa beekuun gabrichi rabbii isaa sodaataadhaa deema. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء كناف ربي جاء قبرا إسات الرا ور ربي إساس دات علماء داج بيكتولي داج يو علماء أك إبليسي أبليين إبليسي تهوباتا سم منافق توتا nama qara'ee jedhan ka ammoo cufti macsiyaa biratti wal geeyse jechuudha. Macasiyaa hunda yoo barbaadde akka waan biraan dhabnetti namoonni akkasii ikhwaanuu ibliis. Ibliis beekaa guddaa ture. Hiriyoota maleekotaa ture. Mataa dhaabee ni boone wakaana min alkaafiriin. Rahmata rabbiirraa darbame. warra kaafirtootaatirraa rabbiin isa godhe sababni isaa alkibiruu boona walhasadu waanyo boonaa fi waanyoon dhugaa rabbii ta jirtu fudhachuu nama dhoowwiti jechu namtichi hin boonin kadiin rabbii fudhatu namtichi hin hasadiin kan waanyin ka nama hundaaf khayrii hawwu akka ufii milkaa'utti muslimtoonni milkaa'uu ka hawwu suni nama rabbi sodaatu sodaadha jechaan ficlu alma'muuraati wajtinaabul manhiyaati waan rabbiin itti nama ajaje dalaganii waan rabbiin irraa nama dhoorge ammoo irraa dhoorgamu macnummaan sodaatu kana haraam rabbiin irraa dhaabbadhaa jedhe irraa dhaabbatu dirqamoolee shari'aadhaa waajiba rabbiin namarra kaayee itti dalaguudha namtichi gaafa akkas ta'e kaana min almuttaqiin warra rabbi sodaaturraa ta'e gaafsan إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أكسما دين قرتي قفامي حالة يوك أباتي جنبين حالة طبيعة بريدو نما حالة قبو كطبيعة بريدو قبو itti heerumsiisa jedha namtichi yoo akka ajaa'ibaatti nama sadaqatu ta'e ka soomana waajibaaf sunnaa soomanu ta'e ka salaanni waajibaa sunnaan jalan dabarre ta'e ofi ammoo gabba'ee boo hirkasi shafaafa yoo nama hin je'e haalli isa hama nama akkasiisan hayyoo ati waa gaafattillee eessa si arge anaa sii beeka namaan jehu afaanuma sitti hin qajeelu aboo nagaa jennaan maaltu si gaa kanamaan jehuufaa jira bar afaanuma jallatuuf inni gaa nagaa salaamtaa bultee oolte gaafatu jira aboo nagaa maaltu si gaa ummataa arrabni hin qajeelleef ka dhugarraa daban warroonni akhlaaqa hin qabnu irraa akkasiiti namni haala bareedaa qabu yoo namni waan badaa itti dubbateehu idfac billatii hiya axsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم waan gaarii jecha gaarii yaada bareedaa lafa namaa kaa'a jechuudha nama waan hamtuu isaan je'ewu waan bareedduu isa gammachiistu itti achi deebisa ummata salafaatirraa nama yoo isa hamatan akkaasan ulbasriif aga aboo ebalusii hamate jennaan mee waana ergaafii jedhee timira gartee ergeefii jedhan hadiyyaa kenninaa fi kennaa gartee namtichi tola nuu oole namni nama hamate macasiyaa namarraa haqeemi nama tokko yoo hamattee cubbuurraa hixe beeke rabbiin si'ii kana si'ii hamatte kana cubbuu isaa si baachisa khayriitee gartee kennaaf namni akkasi tola nu oole hoodhaati mira ergaafii jejan duuba arrabni namaa yoo adaba qabaate haala bareedaa yoo qabaate intalatee waliin buluu danda'a si waliin buluu danda'a obboleettii tee waliin buluu danda'a ilmoo ati dhalte waliin buluu danda'a haadha kee waliin abbaa kee waliin obboleeyyan tee waliin bal ollaa keessa jiraatta waliin yoo haala bareedaa qabaate jechuudha kanaaf rifeensuma laalanii mucaan rifeensa bareedaa intaluma laalanii intalli funyaan qaqqaceelaa qofa osoo hin ta'in waan ilaaluu qaban bika khuluqaati bika haalaati ilmi namaa haga fedhe bareedaa fedhe yoo ta'e yoo haalli isaa isa fokkate karkarroo fi jaldeessatu irra bareedaa beeke yoo nama nama gartee xabi'aan qabne ka makluuqa ofirratti maaxaraa deemu ka akkuma saree raqa argattee nyakkisu yoo ta'e saree fi karkarrootu sara caalaa jechuudha. Isaan kanaafuu namni ati filatuu qabdu nama haala gaariiti. Nama diinii qabu. Waa lameen san barbaadadhu jechuudha. Inni diiniin beeyne waan kanarraa dhoowwitee waan biraa keessatti argita. Waan biraa sanirraallee dhoorgitee ammallee waan biraa keessatti argita. Waan sanirraa dhoorgitee ammallee dhoorgitee waan biraa keessa argita. Waan diinan beeyneef jecha macasiyaa macasiyatti hin beeku. waajiba waajibatti hin beeku waa hedduu dogongoraa oolaa jechuudha. Kanaaf isa diina beeku filachuun sirra taajiraatu jenna obboleettii teenya. Gaafata lammaffaadhaa waan jedhu riqicha sunnaa keessatti maqaan kiyya aatu qaa'a je'amaa jedhe. Intala takkaa wal jaalanne amata shan findhee jedhuuba waan ajabaati. Amata shan guutuu jaalala karaa mal'ee. ta dhugaa ta'utti hin jirre ta dhugaaf hin deemne boohartii sobaa yeroo shayxanni itti nama ficcisiisame ilaala yeroo zamanni kun gartee aghlaa min azaabi walfidda yeroon kun ziqayaa fi meetarra qaali jaalala dhugaa kan ta'in ka bultiisan isaanii qaceelee ijaarutti hin jirre akkanumatti lubbummaa wal jaalatti jechuuf wal booharuu ama taganaa fixan jechuudha. Horii ni dhumata kan telefoonaan haasawan. Qalbii ni dhumatti. Wanni itti jiran guutuu guutuun ta'u ni hir'ata. Barumsi itti jiran, hojiin itti jiran. Tayyib. Gowwummaan akkanaa kun hin barbaachisu shari'aa islaamaa keessatti dardarri keenya dardartiin teenya qaruutee ta'uu qaban jenna. توكل على الله ربي رت اركد ربي رفكاي غافا ومرتيفتي واسيف قجلنين فودجتي غديباتي ربي رت اركد فاذا عزمت فتوكل على الله ربي كترت اركد يرو مرت ربي سيغرغارا مالي في لفجل افدو كيست ابلون جالد دجتي خيرو سنتي وان كان كرفيفتي قبيفتي جروسن سينو تنجره ما قلبي كهرتي في التا سنجن طيب numa haasoyinaa nuti umriin keenya illee xiqqaadha. Nama gartee bultii tana ijaaruu fi dandeettii itti qabu miti jechuu isaati. Alaa kullin eega waliin haasoyitan umriin keessan achi fagaatee gartee bakka abaaboodhaa kaakoodhaa san ga'uu baatus eega waliin haasoyitan eega bultiin isin feesiste bultii jaalattanii eega jettan isin amma nama gurguddaa taatan jechuu gara tokkoon. guututtis nama guddaa san ta'uu baattanis suni waan rakkina gartee tahuu miti eega ballage eega ballaydee bultii ijaaratuun ni danda'ama xiqqeenya umrii himatuun yoo dandeettii itti qabaatte sin dhoorgu fuudhurraa heerumurraayis yoo ballagde nama sirra guddaa irra xiqqaanuma je'amta nama sii gadii kan ballagenirra guddaanuma je'amta. kasi olii ka ballage kasi dura ballagerra xiqqaanuma jedhamta garuu xiqqaa bultii ijaaratuun itti geesse jedhamta. Tayyib. Duuba barumsa keessa jirra. Barumsa kanallee muruun hin ta'u. Haga isa xumurritti walitti dhufuunis nu waanuuf hin qaceelu. Raarraa irra jirraa jechuu isaati. Wanni ani itti jiru kunis gartee jaalalleen ofu jiru tunis jaalala haaraa mayte jechuun man beeka. Waliinillee jiraachuu hin dandeenyu walitti dhufne. Barumsa gartee isiin isan gabarumsa xumurti amriin kun nuuf mijaa'u jette akkam goona akkam nu yaaddanii akkam nu gootanii jedha waan jennu duuba rarraasaan barbaachisuu jenna isiin akka waan sirra beeyteeti karaa tokkoon karaa tokkoon jechuun bultii fuulduratti gartee oofatuun isii dhaanaaf hin qaceelle achi ilaalee arge akka waan jettuuti ittiin seedhuu eega barumsa xumuratee namu magaalaa adda addaa jiraachuu himate. Kunis magaalaa sanii xumuratee kunis xumuratee walii wal barbaadanii lafa barbaadanii mana barbaadatanii akka gartee silaa addunyaan taatu sanga hujii yookaan eega baratanii hujii barbaadatanii waa hedduu ta'an santuuti mul'ateesi. Diddesi jala gara haasawaatii obsuu dadhabdee wajjuma haasoytan. Kun xabi'aa nama tokko tokkoo ta'ee ni argama. Dibbirtii ofirraa baasan jedhanii dibbirtii biraatu seenan. Uf bohaarsinati waa hedduu balleessan. بيتا سلاب وارتين قدون مسلمات من جرتي بالي قراءة القرآن وذكر الله عز وجل قرآن قري ذكري قد الرجال وانا وبهرسو كلام الرحمن تلبو أمانتف بوهرتين برباد يتي إلى توكو برد والتي هل كان كينك أتريسين بوهرتي برباد يتي قربا توكو برد برتي دولتي بوهرتي برباد جئي انت لتك برد دولي في اللير مالي بولي سي اللير مالي بولجا ان برباجي سكون انتبهوا دمقا osoo zikrii rabbiitiin booharte wayi waa milkooyitee duniyaaf akirattillee osoo istigfaaraan booharte araarama rabbi barbaaduudhaan sila waa milkooyitee duniyaaf akiraallee jechuudha istigfaarri kun ati birrahma rizqii fida rahmata fida barakaa fida osoo boohartii kee qur'aana rabbii godhattee sila alif laamiim la aqulu alif laamiim harf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف جنب كenya عليه الصلاة والسلام alif laamimii tana harfii takkan jiru je alifni harfiidha laamni harfiidha miim harfi harfii takka irratti galata kudhan argatta lama irratti diidam sadiira soddom yoo akkanas silaa qur'aana kana wajjin booharte sawaaba harataa bultaami haasawa yoo qalbii fixuu taate malee qalbiin finne itti bula jechuu ilmi namaa kun haasoyni gartee dhiiraaf dhalaadha haasawa bultii ijaaruun keessa hin jirre ka akkanumatti boohartiidha sun qalbii fixu malee qalbii fiduun keessa hin jiru beeka. rizqii fixu malee rizqii fiduulleen keessa hin jiru beeka. Qaruutummaa balleessu malee qaruutummaa fiduulleen keessa hin jiru beeka. Namtichi haga haasoo hin beeyne. Inni majo telefoonaan. Intalli haga haasoo itti hin beeyne. Hayyee abeet yes ma ja'a ooltu hayoo daqiiqaa isaan haasawan ati laaltee itti himte waan hagan haasawin see hubarsiin jaa yookaas jetti isiin zamana warqii fi daa'imantirra qaaliidhaa kana mututu godhan jechuudha abbaan hegereef isaan eeggata yookaan sangaa qabutti gurguree yookaan qamadiitti gurguratee haati yookaan qoraan itti baantee yookaan carqa itti hodhanii yookaan uummata haa ta'u jechuudha itti rakkatanii fuulduraaf eeggatu jiran ijoollee tan jarra ammoo karatti ufta balaansisitti waan jedhu uummanni keenya uummanni oromoo waan jedhan gara duulan fuula guuran garan duule fuulan guuran gara duulan fuula guuran garan duuletti maal gootaa fuula guurta ee waan itti deemutti jirtu tasii qaceeltuta mijooytoo taate itti fufi waan kan maal gootaa umrii itti fixatte jechuudha dardarummaan teessan yoo isinaa cuuccee soomanaa jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam firendii haasawaa baafadhaa miti soomana فإنه أغض أغض للبصر وأحسن للفرج إجا جنما قب قام صلاة قمنا الراتيس صومنا كن ججو إجي تيتا حرام الراقا قبامت إجا تحرمت بك إجا وان هوبت الدبافة تندسو ججو قلبين تيتا حرام الرا هقو قمت قلبي تحرمت بك yoo ati karaa haraamii kanarraa qalbii kee ija kee qaama kee cuftee karaa kheyrii sibba nama milkooyte kanaafuu buleessa keenyaan waan takka tagartee siif hin deemne tasi jalaan deemnetti yeroon fixinii gaafa rabbiin si laaffisee nin fuudha amma jettee ol kaate gaafasan muradhuu gadi bahii jenna baarakalaa fiik.
iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
Dhaddachaa jaalalaa keessatti. waan jettu gaafattu maqaan kiyya taatuu qaa'aa jedhama jette ani jaarsa kiyya ni jaaladha akkaan jaaladha ilmaan lama walirraa qabna ammoo rakkina tokko jaarsi kiyya kun qabaa jette wayna dhodho isaa oolaa hojiilleen jaalatu jette duuba akka an firoota kiyyaa fi saabban kiyyaa fi fira kiyyaallee dubbisullee hin fedhu jaalalli kiyya kun jibba jirjiiramu jira jette duuba tayyib obboleetiin teenya tun iyyannoo jabduu iyyatte. rabbi si hayyu jenna duuba iyya kee rabbi si haboo jenna iyya kee rabbi si haboo jenna jaarsi waan dhoysaan kun ammoo waan nuti beeynuu miti wanni inni isu dhoysuu kun misxirri adda addaa kan namni isa bira kaayatu isa bira jiraachuun mala misxira namaa namatti himuun hin taatu yookaan misxira jiruu isaa mataa isaatitti qaqabuutu jira ka eenyulleen dhaga'uun hin taane yookaan ati misxira wahii jalaa baastee sanirratti wama takka asitti himu jedhee muratee waa hunda si dhoysuun ni mala garuu akka jennu misxirri misxira misxiri jiruu isaa misxira jiruu isaati yoo misxira kiyya kana namni na jalaa baasa jiruutiyya fashala jee dhoyfachuun barbaachisa misxirri ilmi namaa bira kaatus dirqama walaa jaartii walaa haadha walaa abbaa nam tokkotti himan ammoo waan misxiran ta'in akkanumatti wama hunda birdilimsi irra guuraa ooluun wama hunda dhagaa jalattiin fiigaa ooluun wama hunda dho'isaa ooluun kuni waan jireenya namaa fashalsurraayi waan jiruu gartee namaa booroysurraayi ammaa kunoo jiruun isii booroytee jirti misirri dhugaan inni irraa dho'ise misirri inni irraa dho'ise kuni ka dhugaa ta'e ka haqa qabda jedhaniin ta'e yoo silaasa gaafatan ka inni haqa ittiin qabne ta'e garuu garaa isii booroyse garuu waan jennu obboleetti teenyaan akkasii hibne kanatti ilaali. Tayyib. ammallee dhiiraaf dubartiinis adda adda jechuu beeki dhiirtii hedduu waa himaan ooltu hedduu waa himaan ooltu xabi'aa dhiiraatirraa xiqqoo xabi'aa qabbanooytuu qaban mirqaanan heddummaatan jechuu dubartiin nashaaxa heddummaatanii gammachuu heddummaatanii akkuma gammachuu heddummaatanitti waa haasa'uunis ni argama jechuudha akkuma geeree teessa saahibban teetii san ta'oon wajjinaa soyitan akkasumatti yaadin akkasiin ta'u xabi'aan ilma namaa xabi'aan dhiiraa jechuu irra hedduu. Duuba waan jennu waan jettu obboleetiin teenya hojiin jaalatu jette. Hojiin jaalatuun kun rakkoo. Hojiin waan ati ittiin jiraattu waan inni ittiin jiraatu. Jireenya jaalachuu dhabuun rakkina mataa isaa, rakkina ilmaan isaa, rakkina kee, rakkina firoota isaa, rakkina hiyyeeyyii harka nama jala qabatanillee rakkina hawaasa keessa jirullee ta'a jechuudha. Hawaasni tokko yoo namatti hajamee waan namarraa fudhatuun qabaatiin ilmiilleen faqiidha jedhee si biraa dheeysa hiyyeessa jedhe jaartiilleen hiyyeessa jettee si biraa dheeysite ollaanis hiyyeessa jedhee quba sitti qabeen dalagatu jedhanii hiyyeessa gartee osoo tattaafatu haadha osoo hin ta'in haa ofiif sababa ofitti ta'e jechuudha. Kadhaa taanis dhufee harka si jala qabatee waasirra dhabee dabre haalli fokkata jechuudha. Kanaafuu ati du'aayii itti godhi akka rabbi isa mirqaansu ammoo wanni hojii sanirraa isa qabe maali laata haqiiqatti? Hojii dhabe moo? Moo hojii inni hojjechuu hin feene taa haraamtu jira moo? Mota inni humnaan dadhabee jira moo? Wallahu alamu waan sanii keessan seenu. Akka hundattuu rizqii halaalii barbaadachuun barbaachisaadha haa jenna duuba. طيب ilmi namaa namarraa of duroomsuun haga danda'een barbaachisa. Nabiyyiin rabbii daawud laa ya'kulu illaa min camali yadihi hojii harka isaa malee hin nyaatu je nabii rabbii ta'e. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaxlubu shaatahu wayakhsifu naclah wayaxlubu shaata kophee isaa hodhata re'ee isaa ilmata hojjatatee jiraata. Aishaa waan jette kaana yakuunu fi mihnati ahlihi warra isaa kaddamaa jette laal. kidima warra isaa tajaajila warra isaa keessatti rasuulli ka ta'u ta'e. Yoo salaanni gahu ammoo gama salaataa baha. Tayyib. Namoota kiyya dubbisuu hin jaalatu saahibban kiyyallee jette. Haalli kunis akkaataa inni itti jibbeen beeynu. Yoo atis telefoona keetiin saatii lama sadii haasoytee yeroo ati ilmaan guddifte yeroo ati nyaata gootu yeroo ati uffata ofirraa nazaftu yeroo ati mana haxaawattu hin jiru. Waan akkasiif asirraa jibbuutu mala. Haasawa garteen dheeranne tokko. kaaniif achiifne tokko haasaw akkasii yoo haasoyte sirraa jaalatutu mala yoo guutumattuu firootan dubbisin haasawa xiqqaan ta'e haasawa dheeraan ta'e guutumatti dubbisuu ka jibbuu taate rakkinni ni jibbuuf sheyxaana na jalaa baafatan jedhuu shakkeeti moo moo guutumatti jibbansa isaanii qabamoo tana saqiiqaa rabbitu beeka wanni nama kana dubbiin isaa bal'oo walaa kulliin fira kee akka fira keetitti akka si'itti ilaale jabeessuun dirqama ta'a. Atis fira isaa akka fira keetitti laalte jabeessuun dirqama ta'a. Intala yeroo jaalatan isii qofa jaalatuumi warra hojii jaalatu. Gurbaa yeroo jaalattu isiinis isa qofa jaalatu miti warra isaatiillee hojii jaalatu. Gaaf kana jiruun namaa deemti akkana jennatu. Jaalalli kiyya kun deemee deemee jibba jirjiiramu jiraa jette. Adada waan barbaadamu namarraa dhabaniin jibbaan ida'amaa deemuun beekama. Adada waan barbaadamu namarraa dhabaniin deemee deemee gubatee zeeroo ta'ee qurraacii saamunaa agartee qurraacii yaa'ee dhuma jechuudha. Kana bobolee teenyaa waan jennu walumaa galatti mee waan irraa himtu kana xiinxallaa keessatti godhi. Xiinxallaa keessatti godhi rakkina maaliif dalaguu dhabees xiinxalli rakkina maaliif warra hin dubbisin jedhaa xiinxalli rakkina maaliif eeybii waallee himuu dhabaa. meetiin xallii suutatti tasgabbiin laalii jennaan barakalaa fiiga. Iyyannoo lammaffaa dhaddacha jaalalaa waan jiru gaafataan maqaan kiyya jaatu qaaraa jedhamaa jee biyya arabaa tana turree asumatti gartee intala takka jaaladhee wal fuunee karuma sunnaa karuma shari'aatiin isii tana fuudhee jaa. Duuba akkan gartee wal jaalannaa hedduu na kabajjii jaalala kiyyarraa kabaja kiyyarraa gaaf tokko telefoona itti dawalee jennaan telefoona salaata keessa osoo jirtu telefoona san kaastee salaata murtee jedhe intala kabajaan isii as geessu qaba hajjuu isaati haalaan na kabajji haala wal kabajnaa jechaadha himate waa gaarii jaalalli jaalalli bareeddu garuu jalqaba jaalalaa kana xumura isaa xumura isaa kanaatu gartee waan boodara dalagan kana jechuudha. kanatu gartee jaalala kana faashalsee jechuudha. Duuba waan jedhu gartee boodarra naman dhiiftu gaa jiruun gara baadiyyaa deemee baadiyyatti ni dhukkubsadhee egaa dhukkubsadhee egaa deebi'ee bikka isiin jirtutti gartee deebi'ee achitti gartee jiruu keenyatti fufnee ilmoon nu argamtee ilmoon ammoo nan fakkaatu jedha. Duuba waan jennu obboleessa keenyaan waan jedhan intala dubartiidhaa. yeroo biraa siiqan yookaan isiinus biraa siite jaalalli kun akka ibiddaati jedhan ibiddi yoo jala siiqanii jala tuttuqan qaabataa yoo jala siiqan ammoo ni dhaamaa jedhan jiruntu yoo jala siiqan ni dhaamti dhaamuu isii kun watu argite intalli gaaf duraa maleeykatti silaaltee salaata cabsitee haadirsi jalaa jettu salaata sun nama waajiba cabsitee isiillee hin beeynu har'a gartee. akka ati jettutti gaa ibliisi taate ilmoos balaan kun hundi akka ati shakkitutti jechuudha. Nama inni fakkaatu siin fakkaatu namni illee naan ja'a ebaluun hamatanii ilmoon kun ebaluu wahii fakkaata rakkootan hunda keessa seenanii jechuudha. isiinis falmattee ilmoon kun keetuma jettee wincirirrattee kakattee u'uu jettee ma akkanaan jette jettee ofirraan deebisne akka ati amma jettutti ilmoon kun maa nan fakkaanne jennaan boochee boochee cal'isuutitte inumaa'uu baguma siif fakkaatin alhamdulillaahi jette waan ajabaati boodara deemtee an argaa keen fedhu waan feete fidi jette ummanni illee wamanaa odeysaa akkana jedhu intalli tun jaalala taraa duraasiif qabdu ka salaata keeysaa si jalaa uu jettu san addaan fagaatuun keeysan kun ibliis wali isin godhe jechuudha. xabiyaa isiin balleesse takka gadameessaan isiillee ni shakkame ilmoon gadameessaa isiitirraa beelama sadaffaa jibbansatu gama isiitii argameessati waan feete fidi jette afraffaa baguma siin fakkaatin jettee gammachuu lafa keessa jechu xayyib intalli tun hojii isiitiinuu siin fedhu jettee jirti lammata afaanii baafattee siin fedhu waan feete fidi jette ilmoon baga siin fakkaatin jechuun kun dubbi hamaa. duba waan siin jennu obboleessa keenya namni gariin akkanumatti afaan hammaatuun isaallee ni mala afaanuma sitti qaceelaa didda'aaf afaanuma kana sitti qaceeluu didda'aaf nyaadhu yoo ati jetteen daa'ima jala fiddee nyaadhu kasiin jedhu jira sima kan lafuufi dhabee waan biraan fedhu ilmoon maana fakkaatiin jennaan baga si fakkaatuu dhabdee warra akkasii ta'uun ni mala isiin warra kilaafumaa haasawa kilaafaa faallaadha deema ilmoon kee tahee. si fakkaatuu dhabuunis numa jirti gurbaa tokkotu dhufee waan jedhe nabii keenya alayhi salaatu wassalaam jaartiin tiyya mucaa gurraacha deessee akka uuman ta'a jeen nuti gurraacha hin qabnu jennaan gaallotii qabdaa je'ee gaafate nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ee jeen duuba boora uf keessaa qabdi yookaa ciirroo jennaan ee ni jiraa jeen bifa gaala keetii keeysaa ciirroon jiraa jennaan ee eessaa dhufe duuba gaallotiin ta'e ciirroo miti eessaa dhufe jennaani nazacuhu irquunii ta'uun dhabuu jeen lacalahu nazacuhu irquun hiddi isa butuun dhabu ee gartee zarii isaa ka eessumaa ta'e ka abbaa ta'e ka obboleessaa zarii isatti bahuun dhabu akkuma gaala kana hiddi isa butee abbaa lamaffaa abbaa sadaffaa abbaa afuraffaatti bahuun mala jechuudha ilmoonis akkas ta'uun ni mala. yoo ammoo gartee nama fakkaata ebaluu kana fakkaata jedhanii ebaluu wahiitiin qaqaban taates namni gamaa gamanaa walitti dhufee ka waliin beeyne ka wal fakkaatu illee ni jira ajaa'iba ka waliin beeyne. Walaa kulli yoo shakkiin sitti jabaatte ati istikaaraa salaatii rabbii keetiin mari'adhu yaa rabbi dubbii tana addanaa baasi jedhe. Yoo dandeesse hakima geeffadhuuti adda baafadhu dhiiga shakkiin sirraa haa dhaabbattu ofillee rakkisini isiillee rakkisini. jiruu teessan hin booressine yookaan agartee istikaaraa keessa laadhu yaa rabbi dubbii tan addaa naa baasii qalbii tiyya gadhaa biyya akkasitti raggeessa rabbii keetira barbaade malee heewwasaan of hin ajjeesin jechuudha. Akkana jenna duuba walumaa galatti dhaamsi siif fakkaataa keetiifis dhaamnu askinuuhunna min xeessu sakantum min xeessu sakantum min wujdikum bikka ofii teessan dubartoota kana teessisaadha. eegartee hanga dandeeysaniin humna keeysaniin taligaa teeysaniin haga argattaniin ogummaa ajaa'ibaa keeysa jira jechuudha qilleensa nama jidduu naqa wal biraa fagaatuun kun kanaaf warri wal biraa fagaattanii jiruu qilleensa irratti ooftan bu'aa wal biraa fagaatuun qabu agartan adda faca'uu malee wal loluu malee wal saamuu malee wal hamatuu malee akka bu'aan hin jirre agartan namni musliimaa gowwaa ta'uun qabu warri jiruu ijaarachuu barbaadda mijeeyfadhaa walis siiqaa bikka takkatti godhadha jiruu keessan jiruu qilleensaa ta'u wal azaabaa kana dhiisaa waan dur sabni keenya hin qabne waan dur namni keenya hin qabne alatti gabbaatanii qilleensi alaa kun dalagaa kophaadha isinii baase duuba oomishan taane oomisha shayxaanaa waan shayxaana gammachiisu qoomiin teenya uummanni keenya eegalan jechuudha daldala badaa daldalli shayxaanni akkaan fedhu jaarsaa jaartii adda balleessu wanni inni akkaan itti gammadu magaalaa shayxaanaa akkaan ho'istan jechuudha kanaaf. muslimni qaruuta ta'uu qaba warroonni jiru ijaarrachuu barbaadan mijeeffadhaa bikka takkatti siiqaa jiruu teessan oofachuu feetan akkasitti oofadhaa isin jenna. jiruu nama kanaa seente kararratti kanaa baate kabiroollee kararra seente sanirraallee baate kabiroollee kararra seente booda karumarratti hafte jechuudha umrii kee kana keessatti ni deema fiizaan umrii ni dhumata intala kararratti hafte dur bareedduudha barii tasiin je'an taate jechuudha ta'ammaaf intala nuu laalisiin jechuu malee kan namni sin laallanne taate jechuudha. nu laalii malee أسمت دامنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اللقاء
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Muhammad Waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenyaa sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuurol hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa aakhiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة